father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see i no go get am money money ego ego àgbẹ̀kánú go. make e add baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Have mercy on me and eh, give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah. I do People, i salute you and welcome on this beautiful morning to inform me radio and dis na business and lifestyle program inform me with olayemi and co of course now our country sister voice on dey here this morning the one and only olayemi mm. but i no dey alone my my eh, brother and sister they with us this morning. So shapali shapali, they go greet, and then we go enter the cocoa of the program for today. I know say una go enjoy them. You know, from the time where we start this program, uh, about five years now, right? Ogadioma, four be five years. Yes, ma. I don't even forget. Say yes. now, I say time flies when we are having fun. We've been we don't dey cruise since. <laughs> when we start we dey always talk say be like yesterday this eh, this program we dey use am take dey educate entertain and eh, informate ourselves on how we fit take live our lives without depending on the government knowing fully well over eh, the years say those wey dey portray themselves as government no get the interest of us for heart so wetin we go do now we dey always find ways means on how we fit take eh, enjoy ourselves irrespective of the fact say dem choose not to give us good governance instead dem choose to create empires for themselves and eh, this past election e no dey different um, from the usual even when the indigenous people of nigeria choose to say they want a difference hmm you no understand when principalities and powers don dey somewhere since you go come think say dem go give you like that i pray o this one no be freely i have received freely i give I be freely i give freely i receive mm -mm. there must be a war but even at that this election actually bring to the fore say the people matter we see am how the thing shake them so in fact they, this this election has been the worstest if there's any word like that <laughs> with the kind of toggery the kind of um, um, killing this distortion and everything even up to traditional uh, entities getting involved in politics that goes to show you how bad the society don become wey dem come dey use traditional institution wey we dey cry since say dem don say dis pipo don desecrate am we no even know say dem don desecrate am reach dis extent say dem come dey use the traditional eh, institution take dey cause havoc to di extent say i watch video of a ballet snatching box mm. <laughs> that is how how <laughs> sweet how good these people have turned politics and tradition to be you get so e show say something happen that's why we dey talk say we actually don enter a new nigeria so i go always say again welcome to the new nigeria sharp sharp una go enjoy today <coughs> um, program because today it's all about us as usual na all of us matter some years ago i know say we treat one topic wey talk about preparation make you prepare so that when opportunity come you go fit uh, take advantage of am no be say um, you no know, prepare you go say okay this opportunity don come oh, you go jump go catch the opportunity when you don catch am finish how prepared were you to take advantage of that opportunity in respect to This election now we won't talk about today and of course uh, we go still touch some other matter. if we say the people wey dey select not being not being the people wey we elect can it be that this new nigeria go see when we go dey do recall is it possible in the new nigeria but of course with god all things are possible sister abeg greet make our hmm. oga greet and give us our studio reading. my people i greet una this morning my name na sandra ikekwa. okay ah very short okay o oh God. on. e dey shock you wetin oh, dey happen. anytime <laughs> wey she do all this kind brief introduction that day is in trouble. Hey, hmm. Okay, my people that they greet everybody this morning, you know, we thank God as He don't give us opportunity to make we take see today. Um, you know, say not when get beginning when you no get ending. If a human life get an expiry date, no be wetin the human become start, no go still get the day when e wan stop. So the present evil, when they become free Nigeria, one day will come to an end. So make not to worry, we will must get them right one day. That, that one will make us look into the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore it must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is the best right and is to be enforced by the people. Just yesterday, the talk to the people and say, let them not forget that every thing when they did a force behind the royal fathers, the authority of the royal fathers cannot be enforced because they that then be the venom of royal fathers, that then be the authority of the royal fathers. So there is a need for us to always act in accordance with their prayer so that we go can get them right. But as I speak to you, many of us they always play the role to let evil grow and let good die. And so, simple question Everyone asks ourselves today. What do you choose to be? Fertilizer for evil or fertilizer for good? For good, of course. Nine, nine, now for good, nine the station, therefore. Yes, so if this station is standing for good, it means everybody cannot stay on the fence. We all have a part. We all have a place we must belong to. And if you have been fertilizer to enforce evil forces, to enforce bad things from, for happening, you will help people kill, maim, and destroy because you want to retain a particular evil in power. And you are saying, yeah, I'm trying to make Nigeria a good place. You can't deceive God, but you see deceive human beings the repercussions in the container they wait for you. So if you no what enjoy like yesterday we see somebody mash tomatoes and the mash is mash his life out. Tell you a story yesterday how somebody mashed tomatoes and the mashed life out. Mm-hmm. Since we are saying uh, if you have been fertilizer for evil, there is no day evil no go locate your accommodation that if you have been fertilizer to make sure good things and good things are constantly done in the society, the right is done, and you have been on the path of the, the citizen and not the tribalistic or the idiots or the non the, the um, less concerned and the over concerned, and you have been more concerned, that good will locate you. <clears throat> but if you they among people when they fertilize even in our society, and you go come go one place after smoking and drinking you will say yes we deal with them i want to assure you the gun you use in doing that business will still locate you mm. the man you use you do that business for will be the same person that will send people after you even though your own judgment not near him, he will make sure he sacrifice you sometimes sef he go even use you to extend the age so just be careful and do the right thing didn't need to be a good citizen of the country and be a more concerned Nigeria, an ideal citizen, and never to be among the idiots, not to be among the tribalistic, not to be the less or the over concerned. This one are the advice we get from our platform this morning. God bless you now. And in case you want to join us on this program, you fit um, send us a WhatsApp message or SMS to 090 311. And in case you want to support us, you please send us the message. And we will tell you the format with which you will take uh, drop the thing when you want to assist us. But please, so oh, if you are monetary spirit owned by the grace of God, you shall not find us in Jesus' name. Amen. Amen. All right, now they listen to us again on Informe Radio this morning, and this is our business and lifestyle. program Inform Me with Olayemi and uh, Co. Yes. Um, okay, before we come on air, me and you dey discuss. just dey rub mind. Now wey election don over, but we know say um, a lot go still take place because some people don dey talk now say the result wey dey announce not be him say the people wey dey announce not be him be the people wey dey wey dey um wey dey vote for wey actually win we fit talk say election don over eh, now eh, you know say dem never position people. well okay eh because uh, result election the result never e never settle the thing never settle okay until everybody take a position in rightful position mm. election never over e never over mm. mm okay we still dey on the process okay and some people still dey vote some people still dey count uh, vote yes still dey count vote even presidential votes. even many people no fit vote Mm. many people no fit vote okay so the process still dey on okay and na true say the day wey dem put for voting don pass uh -huh. we don people don vote mm. day of voting according to the date wey dem put e don pass mm. many people no still fit cast their vote because dem deny dem from casting their vote mm. because some people talk say if you no vote for dem you no go suppose to put hand for any paper at all at all i watch one wey dem uh, video carry come for where dem for dey go vote dem reach there dem say where dem suppose to vote the place na inside estate for lagos and na canopy dem use for the estate some people come carry am carry the canopy go put am for main road for outside the estate and dem say no dat place no be the original place wey dem dey vote dat place no dey safe e good make dem dey inside estate where dem suppose where everybody gather na there e dey safe dem say the electoral officer wey come call police make e come say see wetin dey go on police say okay majority everybody say na here we first vote na there we want the canopy police say eh, since na there dey first mona carry the canopy go there they say when the man hear am he enter him motor he drive comot. Mm. so things okay. like that. okay okay now the new nigeria even the people when they say they vote wey original originally they don vote people come collect the paper for their hand talk say no be them win na other people na im win so how we wan take conclude this co election never conclude okay. make we take am like that. okay madam ikeka say election never conclude. e never conclude. okay uh, oga adeomo may i say we don enter the new nigeria with with wetin don happen so far because uh, e no be status quo as e be before. Mm -hmm. the True. the um, you still dey there you dey hear me. i dey lis ten eh, i dey lis ten. say the the way wey politics take dey play before eh say no be eh? business as usual na that angle now mm. for the for the talk exactly but we the people how prepared are we for mm. this new nigeria mm. wey we dey hunger for how prepared are we how willing are we ready to do things differently for this new nigeria for this new nigeria how willing are we to use the constitution to make sure say um, di things wey di uh, constitution say we fit do say the thing go stand how willing are we the indigenous people of nigeria both those for the north the south the east and the west how willing are we or how prepared are we to take the bull by the horn no be the bull wey dey charge o maybe the one wey dey tie for somewhere <laughs> the bull wey go come e go come carry us drop us no the bull wey wey dem don tete go one place tie am how willing are we to carry that bull by the horn na even if na slaughter we wan slaughter <laughs> we wan slaughter am but jokes apart mm. how willing how prepared are we mm. to change the narrative mm. you know i dey talk to my friend yesterday i say me as a parent i will do everything as long as i no dey keep quiet eh history go get am on record say i speak when i see bad i call am bad when i see good i call am good i fit dey for midst of people people wey i like genuinely but by the time i see say some kind things wey no dey palatable to the human thinking say the thing dey happen and you wan make i look away i no sabi o i go talk but i can walk away after i don talk finish na so i be maybe that's why i no get friends <laughs> that's why i no get social life is <laughs> the truth because me i no sabi look away i must talk come out and you fit no like am so because of that i dey my own jejely so i say for the sake of my children and their generation i go speak it will be on record and na wetin god go take judge me and take judge my generation yet unborn be that say i no quiet when i see evil i call am evil you wey dey lis ten nko you go close your eye you go come say let it be mm, na so no na so na so na so e be na we take reach this rottenness. Mm -hmm. emptiness. emptiness uh -huh. rottenness emptiness but there must be there's always a day of reckoning there's always a day of say no righteousness must rule for me the new nigeria na wetin e be be that for the indigenous people of nigeria those wey dey for the north the south the east and the west we must have this mindset mindset of of when we go talk say something is wrong something is wrong a mindset of unity for us to say let us fight it till we see the positive change wey our children go enjoy na where we dey be that one now but how many of us are ready na battle o na battle e be o between principalities and with uh, principalities and powers una know wetin e mean sure. make una open una head and una heart and una eyes o but there's never a time even in cartoon i like cartoon well well mm -hmm. even in cartoon there's never a time evil overcame good even when they even try you go see say part two go dey actor no dey die for film <laughs> even if actor if even if the main actor die, wait first even if the main actor die you go, see say somebody go uh, <laughs> or somebody wey wey learn from am wey go come continue to finish the this oga ademo no vex <laughs> more than no vex this morning make i join my <laughs> sister for road so that we waka reach junction eh, eh. eh for the world wey dey talk so i no dey go junction o. Oh. true true this matter wey we dey talk so na true we don ready for this we prepare for this our new nigeria wey we dey talk about so the good book talk am say the violent take it by force we no go just sit down make this thing continue that's why we need to take am by force and we discover say for the first uh, election wey we go do for presidency we see the force wey people take come out say yes dem wan change the narrative everybody people never vote for their life before this year dem vote for presidency but when dem see say the vote wey dem vote no be dem present dem still the mandate dem come talk say no no be like this why this kind thing go continue say all their efforts wey dem put in come be like say dem throway am for backyard so when e reach this house of assembly wey dem do so with uh, governorship for other states many people we discover say na very very low turnout na e come dey why many people don dey discouraged suddenly they don dey discouraged like the one wey dem first do e no count why they go go again since they get a way of always rigging things always giving their own result they get a way of always doing things the other way round They get a way of always romancing as in uh, uh, the the the the whether na the cabals or the authorities the the parties always having their way then relax say no need to come out but we no go just give up like that because the more we dey relax the more they go fit get upper hand na time for us to not be business as usual and no look am say maybe your vote no count because when you keep quiet if you give up on yourself who wan come give you hope you no suppose to give up on yourself no give up on your country you have to no give up on yourself then no give up on your country you have to stand make we fight this fight because this na just the beginning by the time we stand together as a force we go reach where we dey go and question wey we dey ask this morning we ready we ready for this fight and eh, we want new nigeria me and you ready if we ready we no need to give up no matter wetin we dey see o oh. no matter wetin we dey see the things around us happenings around us yes e go take a lot of effort a lot of courage to make sure say we get there e go take a lot of fight true sacrifices but we must get there but make we no allow these things to discourage us because no no no no victory wey the person dey get without a fight and remember say people we even dey fight with dem no be just ordinary people like that sin when i go take talk am say maybe um there be people wey e be say dem don over the years dem don tie body put for dis place say dis thing na do or die dem <laughs> take dem take their life take dey fight dis matter as in when i say their life dem use everything possible to make sure say dem fit dey there and nobody big pass baba god because thank god say na god create everybody nobody create himself that is why we dey use that authority when baba god don give us say this thing for the cry wey we don cry wey god don take answer our prayer everything wey dem don do e go expire we find out say for this election the things wen go on people wen dem dey carry dey come wey dem sef dey bring in say dem wan make dem vote for wey we no gree vote wey dem sef dey select na the same problem wey the ones wey dey bring them get with us na the same problem na dem still come introduce give us and na this same problem we dey try to fight and that is why we no go fit also keep quiet to allow them bring in these people when dem wan still come introduce the same system when we say we no want we ready who dey come ready because people dey see am say i wan dey there na opportunity my father first go he don spend eighteen years so na my turn to come if my pikin never grow i go put my cousin He go stay till when my pikin finish school then i come bring in my pikin come be like say na family we talk am before eh, yeah, na, family business e family business na e be so if you dey trace the line dey come you go see say na one house one house just dey come one don stay eighteen years im pikin follow stay. but no be only nigeria o. the <clears throat> thing just dey come dey come like that the way one dey pain us be say dem no dey go there prepared dem only dey go there go dey enrich themselves no be because of say dem even know wetin dem suppose to do because if dem know wetin dem suppose to do we no go dey complain we no go dey where we dey today dem no know wetin dem suppose to do the only agenda wey dem get to reach there wey dem get when dem reach there be say how we wan take enrich our family how we wan take raise another tank add tank wey we fit take keep money dem no get the people for heart at all dem no get any plan for this country and we say we don tire mm. because this country na very great country wey god bless with everything but because of the bad system the things wey we suppose to dey do e no dey work out dey no create opportunity for these things to work out dey block am only one person oh my people hmm, time don come na the time be this make we no give up on ourselves and make we no give up on our country make we continue this fight because we go reach where we dey go. okay thank you madam ikekwa ọkade ọmọ. Mm-hmm. talk to us abeg see am i no my ear i no clean my ear to hear grammar today o. Oh. Uh-huh. okay uh-huh. just, okay eh, just maintain yourself. I, just speak the kind speak the kind english where i go fit understand Where our people go fit understand. okay. Um, our people, when they listen and they greet everybody, the new Nigeria, are we prepared? We even ready to say the new Nigeria we want to come. Mm. And uh, if we eventually reach our hand now, mm. what do we want to do? First mm. of all, they be like woman when or man when if they date together. Every day, you want to you need sleep my house, you don't want to sleep my house. Don't forget, saying that this me and this woman wants, wants to go that is the old though. More time now I will call the teller and say You don't understand I won't get public holiday For this marriage My life is a good day So I won't beg every youth To those who win their day To those who win their day At their youthful age When you win election now I won't beg you now make una no waka on the same old road o oh. hmm. youth the country don create a new road good asphalt wey dey make sure the old politicians lose their seat for una make una no go there go waka for the old road come back home o. Oh. Hmm. Hmm. you see we get this lifestyle. A lot of people believe say the moment I win the House of Assembly election mm. and win the state or federal, I should go there to make sure say I reach well well mm. on how I constantly they use the money, they continue with the seats. Mm. Every time I go share the money, mm. whenever it's next four years ago, I will come and share the money. Mm. At the old road, you see the waka paso. Now, the new Nigeria, how prepared are we? First of all, when this present administration come, they say they needed to spend, they are going to give change. Nigeria can't change Nigeria. Nigerians use vote, change Nigeria for their hand, give them. <laughs> they were not prepared. They were not actually prepared. What they did for the first four years, they just they complained, oh, government, oh, the former government, oh, the former government, oh. So clean the old former government language became a problem. The new reason when they carry go, not to clean the name. Why? Because they're not first prepared. That was why, after so long, for six months, Buhari no get ministers. na im make am eh, pass bill now say after six months say dem must eh, get eh, their ministers and all. so you can you first of all ask yourself you go ask say how come a man wen e run up and down contest election and stay for e run up and down for how many months e no fit constitute cabinet because e no prepare opportunity came at a time when e no prepare now the new nigeria is actually going to be working e go really dey functional when the people wey we dey send dey prepared ahead of the time now some people dey when people don win now they don dey think of Uh-huh. Who go be my friend for there? And at that same evil spirit when people pursue come up for one place. Mm. When manager escape, then won't be friends for the National Assembly. And you expect say you no go still waka for the road road come back home. Are you actually going there with a new mindset? You dey go there with a new intention to say I want to change the narrative in the constituency. Now with that thing you go fit take make sure See the way the small thing they enter your hand or the much enter your hand how you take use them? how you take utilize them? nobody stop you say make you know they better than nobody pray for you say you go do worse than what you be before you reach there but e no mean say you go come They see the people when send you go there as people when constantly need to dey under your foot no if you take them as a priority the more the more return you go dey return Mm. But if you trade on the old road, the same youth won't send you go there, feel return you back home. Now, I want beggars. Many people, we talked this matter some time ago, preparing, awaiting opportunity. Because plenty, plenty of us no dey always be prepared to wait for opportunity. For instance now, a young girl dey somewhere now, dey somewhere, if e they think say he wan start hairdressing and he won't become a hairstylist. He just come meet one person when he just ah, what are you doing? You say I'm not doing anything now, but I been want to make a good do hairdressing. He no know say he just talk him, so that man ready, he just go buy things, just hand over to am, open shop for am, he start to be doing hairdressing and become a slim visa. But if you no first learn am, how you wan go? Wait, how you moving away for the home dryer? how you go know how to use the stretcher air stretcher wey you get how you go know how to use the hand dryer how you go know how to dey wash nails dey dey to make to sof ten uh, um, your the people when they come wash their toes and their legs and whatever how you wan sabi operate the things wey dey buy give you because on daily basis new gadgets dey come and because you no learn you no go fit your president. that time you go come tell say they buy am things but is looking for somebody to hire that will be using the, the things. Now, because you no prepare, wait for opportunity. Now, ah, God, if, if you give me opportunity, I can utilize them. God can go bring somebody to empower you with business. How you go stay there when you no first sabi service down for one place? Hmm. If they open shop for you to see, they sell, for instance, and selling requires patience. Selling requires say you go there, well cultured in manners, so you know go dey insult customers anyhow selling require say you even though today business no too dey you go sabi save the small one wey you get so that the next day you fit use am go buy if na the kind life for say everything i say i must chop na you first sabi live on when opportunity come you no go still survive am and let us look at the new nigeria wetin be actually the opportunity the opportunity is giving chances for the youth <coughs> because They say youth are the leaders of tomorrow. When they come go change them, say ancestors are the leaders of tomorrow. So when they come change them, youth come talk say, "Una don first talk that first one that we know," and that is why we gradually dey go now. They try to replace youth. The youth when they say be the leaders of tomorrow, if on their own no first get prepared, is a no-go area. But let us look at it. The youth when he no get prepared, how can you send him home? Before we talk of ancestors when no first dey work <laughs> anything at all as a youth, you win an election. You go either a state house of assembly, you go the national assembly. You know, the constituency where you take go state house of assembly, when you for no dey do well, you know first, okay, you just to see throughout the period, you know you don't do well until election dey come. Uh, the word recall dey in the new Nigeria. And yes. how does new Nigeria function with recall. It is not a political project. It is the electorate project. Mm. How the electorate? Electorates are the people when when choose to put hand for you. Now, how did you do them? And well, we need to look at a little lecture about how to do a recall. No recall had ever worked because na political recall would they do. But when electorate, when you they obtain power from, face you to say they want to do a recall you dey come home first of all wetin be the total number of accredited voters in that constituency. oga adeomo if we follow this eh? one a lot of uh, shit go come out o a lot of people eh? go show especially those ones yes. wey inflate. Uh, the figures. the the, the figures. so e go come out. when the person no person no fit win election therefore you need to just return by itself. Mm. You see, you what what are the trying to start so now to tell you how to do the forensic investigation of ballot paper with INEC in the hands of INEC. The law requires say the papers wey dem don destroy. Hmm. I pray o. Eh, if dem destroy am the one give you access to them. I pray o. You see, ma the new Nigeria go get access to them. <laughs> okay the new but nigeria. the new nigeria dey get access to am you know why uh, eh, was e one small movie when i dey watch for midnight when you go see say person won't go rob bank e don position im men say im wan rob bank but he e say god forbid he no go break any glass he no go shoot gun <laughs> how e do am dem go in house when the jejeje carry some people sit down with him wife and children for house when they tell the man say oya oh, go go resume work some people carry am go there they tell am say na fingerprint they take dey open this door open vote and all of those stuff oya oh, use your finger open at the time they finish as at the time they were rounding up here because na everything na timing the people wey sit down with the wife know exactly the time to waka comot ma if nigerians take decision say dem wan see inec paper dem go see am Okay. What what it go take for Mahmood wife to call Mahmoud to say they are with me? Please could you answer them? what it go take for a first son to say, Daddy, as I speak to you, one minute above the language when they use, I am in, in soup. Ma, ransom is from bandit, order is from from indigenous Nigeria. Hmm. we go get INEC documents, verify them, and start our recall. You know, at around level last night, I did one meeting, eh, and they discuss with the make arrangement for something. I tell them, I say, make everybody be careful because in the new, as I think, as if I knew, then at this kind of topic, I say the new dispensation where will they enter so, so that everybody will not will not start to be a talk from his own house. Say How can you be a thug? Because somebody raised question. Say, for instance, how you go day on election polling unit? Your wife go come vote for another political party and you they work for so so political party. He's head of, he's on this. And I tell him, I say, I can't reply the matter. I try to, he ask me, they say hey, I should speak. I said, thugging in most cases begin in marriage. And if we are not careful, we will start to be thugs before we finally realize that we took her togri from the house to the police unit person kill his wife because say his wife dey another political party somebody divorce his woman because the wife was obedient and he was pdp person and his brother no they agree again because one is apc and the other one is obedient you should understand that na togri na stand so you are taking the matter to the extreme but when the indigenous nigerians choose to say oga we want to make our findings by ourselves without an agency we go get am right and so i wan beg us say recall is very possible first you get the total number of accredited votes not the see people dey make mistake and quickly dey they dey make people dey fear that recall is too bogus. Mm. they go tell you it is to third majority of the constituencies is not to tell majority of the constituency na the to tell majority of the constituency na vote for am what is the total population of a particular local government that send you to house of rep how many was the total vote cast what was the one you use in winning if it is the total population election will not have been over in one day is it possible that in a local government where you dey see over six million people for instance three million dey and you say three million came out to vote is it possible inec gorogo fulfil dey do election for one month can two hundred and eighty million people be voting in nigeria and we go still conclude the election in three days Is it possible so it is the two-third majority of the total number of votes casted so which means the people wey vote dey register when inec carry come when they take mark people that vote in every polling unit na from there you go for galvanize your signature round the polling unit that they that where that election take place not the one when they for cancel election because any polling unit that was cancelled it therefore implies say that polling unit was not counted for the man that went there and so it is the total total majority of the total vote casted that day of election now you go sick okay ma it' dey difficult for people to say ah this man remember us ah he no know us is it difficult to know it's not it's not If it is not political party project it is it was supposed to be the electorate na im dey take decision say we no want you again come home come home you don Nothing will give you our finger for no be you go there go there. do so. Mm. why because they will tell you you don't breach this you don't breach this you don't breach this and for that reason return they call it call And then when the signature actually get to the court, the court summoned the, the National Assembly leadership. So said the thing complete. Oh, it's not a lie. Oh. No matter how many lawyers you raise, our people have spoken. You come out and sit at home. And then they will not do a by election when you bring the new person when you do their wish. So electorate were supposed to be the one involved in recall and not the political party. But when, for instance, the political party come dey vex, they come dey do They could carry like the one wey dem do for dinomi life e no work because na political party and somebody was involved in that project but if na the electorate take the decision e no dey difficult to go round because let us be very sincere nowhere in nigeria where a particular political party can be more than the population of the people mm that are ah, resident in that area. <clears throat> that's that's true. And so because the people wey dey no. most of the people wey dey vote sef dey not even belong to any party yeah, not mm. like, like, like me i, I no belong to any party That's true. Uh -huh. so yes and if a record is done are you saying ma you you when you vote for person wey you know say him win when the time the person dey misbehave and a record form and the signature need to be cast and you i mean need to be signed I and go, you dey available. i go sign am well well na before i come. Yeah, okay so this is where we dey now here we for dey miss am it is not a political party that suppose dey pursue a recall process na the electorate suppose dey pursue a recall process. Hmm. and so indigenous people should be aware that recalling is possible but because they dey always make am look like say two third majority of the constituency it's not true it's not two third majority of the constituency it is two third majority of the electorate those wey vote and by the time we get it and remember you will facilitate it better knowing too well say some people don already first know say they cheat them on the election they ring the mm. election for their hand assist you to quickly galvanize. hello. hello. Uh, there was a break in transmission just now yeah go back rewind small <laughs> assist. okay. well, well <laughs> you see when the electorate take a decision you go not discover that some people when they first know say they ring the election for their hand go join forces with you now now now the, the thing don complete at that time no be political party dey do political vendetta but na the electorate talk say who we select or who we elect, elect. you know yeah who we elect you know dey give us wetin we elect am for mm. you know dey represent us and for that reason we need another person to replace him quite clear story is over. Oh, so okay. recall is very possible Is dey possible in the new nigeria. Mm. and another thing i want quickly give us before because time don waka ah, now to quickly let us understand say in the new nigeria when you know do well the judgment day dey in the next four years you see. must we uh, always uh, wait wait must we always wait four years. No, man, that is one, of that. You know, recall is not waiting for four years. Oh. <laughs> recall is a judgment. Oh. Recall na judgment. Even though they always use talk to look for those people that are carrying the document around. But if Nigerians are involved, they can protect the person and the talks no fit do anything. That is one. But if the people choose to say, okay, we know they do this thing, make we wait. At the end, that four years, as the man come to share the money, on the day of election they go lose and they go go house just imagine what happens to uh, this dis uh, is it namani from from from abi abi wetin dem call him now He lost his senatorial bid first of all he work for apc one wey don wey dey say e don decamp to pdp na abeg uh, to apc now. He decamp to apc yes wetin happen a man personally im see im own matter And the Labour Party guy clinch the ticket from a hand. Why? Because the people look him to be a deceptive man. You cannot be in, in a particular political party. You can't be push for the agenda of another person. And then you still want to go on the same platform of the political party where you no push. And then the Labour Party man just come from nowhere notice. They can't give him thousand nine seven hundred and something votes against three hundred and eleven eleven thousand votes and they quickly they just collect the seat from am by the time the thing waka pass what are we trying to say now they they begin dey defend after he know say you don lose election nobody wan help am fight am on whose platform are you going to fight and the gap was so wide he no go fit do anything about the matter na e jejeje waka comot so now what wetin make me dey talk am that is to let you know that judgment they don't set am wait hmm okay i tell nigerians you know were saying to nigerians yesterday say judgment is waiting and nigerians are ready to pass a judgment no longer the kind of judgment that courts go pay for or the judiciary you know now make me talk say i no talk say make anybody carry anybody go judiciary you remember that language so today the new Nigeria is very possible. But it is for those who are willing to fit in into the new Nigeria to do the needful. Otherwise, the new Nigeria judgment na but it's instantaneous judgment na they e be and then before you know it it don't take place. Recall they possible. It is not a very cumbersome project. Now, lie lie make people They quickly they make a bogus to feel say e no dey possible to recall anybody o my people make una no dey lis ten to those kind fictitious lie mm. una well done okay uh, all right uh, na your final uh, advice be that one. <laughs> okay um, uh, on, on the final note. wait to oh, to the new ones now we need to advise them because we we we say na the new nigerian be this give them a piece of advice and also advice to the indigenous nigerians now wey e be say we don dey the new nigeria so give us advice before you waka comot before madam ikekwa now yes the new nigeria uh, newly elected new nigerians as you don enter this house of uh, the national assembly wherever you dey see where we go make the new nigeria get the presidential villa first thing wey i wan advise you every community Mm. Mm. nke oya oh madam ah, kekwa no say network na e be the matter yes my people like uh, as we dey talk <laughs> my brother don dey talk since make i help am reach junction the truth be say uh, the new Nigerians. so when we don enter those of na when e be say dey there our advice to una be say make una take example make una learn from our brother wey dem dey call obi mm. wetin make am big say e come be like say na national anthem for dis country now im name wetin make am be like that na something wetin be that thing im hmm. record mm. the record wey e get im too don still dey into politics im too don hold so many political positions offices wen e be say e don first dey we no hear hun hun hun we no hear ha ha ha we no hear when snake swallow something we no hear monkey swallow anything we no see person wey e faint when dey ask am question everything just dey clean slate based on this people begin dey sing in praise you see am say integrity sincerity honesty all these things e dey pay people say good name e better pass riches, riches. good name dey open door when money no fit open so you when people don put hope for learn your lesson if you wan reign you wan make e dey well with you you wan make you dey famous in short you wan make you dey make things happen as in make your name your generation make dem remember dem because of your name learn from this man no go there say na now your family wetin dem never first get na now dem wan get am. i swear. na now your brother wen be say e dey village since e no get work because of say e no even pass na now you wan remember am your community wan fair employ dem no be even if if na employment sef we dey talk that one different you wan buy aeroplane <laughs> wey you wan take dey go uh, latrine na true you wan buy air spaceship wey you wan take dey go party you know things wey no count wey no make sense the things wey dey for the past even say you the ones dey do you wan na that one you wan go dey do for there Or oyo na your case the the the broom wey we take dey sweep all these expired ones comot go use am take clear you sharp sharp sharp sharp sharp sharp make you get that one because this election don teach everybody sense those wey no get sense make dem get sense say money money no be everything our brother obi e no carry money come out yet mm. the whole world hear of am my people make we get sense go there do the needful go mm. there do the needful you go reign you go reign if na money for election dem dey talk we know how much The party wen obi from come spend for this election but e no sweat take do am because na everybody volunteer to make sure say the something work so if you do well you no need to dey embezzle steal to make sure say you fit get something anything wey you need because dey say na you because of who you be because of wetin you don do because of your integrity people go get am reach you go get that thing on platter of gold na so life just dey well na the one wey i just say make i talk tomorrow we we'll continue with the matter. okay waka comot tomorrow. Uh, uh, okay we'll uh, my, make, make i no forget my name my name na sandra ikekwa <laughs> i salute una. okay. Uh, like she just talk eh make we no too delay know say they say the thing when they take beat yawo now they see they take beat yale <laughs> you when think say opportunity don come make i quickly go dey price house now for dubai. <laughs> as i take no take eye see any number na so we no take eye see your next vote. the people wey wey first black before dem become white so dem become oyibo with with our commonwealth. Sometimes uh, eh, some of you go sit down birthday where you dey do before with three hundred naira for buy mineral and and puff to eat eh. you come dey do birthday now you come dey do birthday of seven hundred million you come go dubai go on top of sea on top of sea and that ship go capsize. as the new nigeria start so wait to finish your birthday stay there don come home again. i say the ship go capsize. you are not going to go to that city the new nigeria is saying don't waste our resources outside this country use mm. it hmm. to come and develop your place. Mm. because if you empower your people if you do Checks human capital development mm. and hmm. training if you actually make people start businesses that are functional mm -hmm. you mm-hmm. no go see seven hundred million go waste for dubai o oh, on tourism o oh. if you carry our national assembly money as a new nigerian you come carry am say you be you be you be one new nigerian you come go outside of this country you come dey price house in fact i just pray you no go sick o oh. if you start to empower the mechanics wey dey your home o oh, you no go sick if you do your constituency well and the people the women dey born mm. nothing dey do them dem dey dey safe if dem dey do well god go remove sickness from your life mm. you no go need am mm. but as long as say you make our people in fact no be only kidney go fail even if person go fail well. okay oga dem o waka comot my people i dey advise everybody when be a part of new nigeria say you no take place for the new nigeria different from the old road one our waka pass before hmm. god go bless all of us even including the old ones o oh. including the old ones. The, new nigeria is why they cannot fit in now they are going to see what go happen. Hmm. Mm. you know they always say we are we are the old cat in this business. Mm -hmm. i told you of the man wey talk say na him be the old cat and na the key to the local government dey in hand yes. but now we don discover say even the padlock he no take eye see so <laughs> mm. you know. <laughs> the the uh, the electorate So I say mm -mm, you can't use mm -mm, us anymore. you can't use us anymore and now the thing happen for your hand so i want to beg the indigenous people of nigeria stay united don't be discouraged god has a way of doing things it could be a little bit tough and difficult but we are getting we have gotten there mm. just for us to permanent our legs now remain and by the time we do that they find out that we were all well forced to enjoy this country. And then I dear Mwakawa to salute everybody. Surely, as Matik join us on today. Okay, all right. Now they listen to us on Informe Radio this morning, and this is our business and lifestyle program, Informe with Olayemi and Co. Yes, word of advice: you dare there to serve. Uh, the ones where we elect be ready to serve the ones where we select be ready to hear win na so i go talk and reach The information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the one wey dey prepare dey wait ahead for una my name na olayemi i salute una.